bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe ingingo nkuru nkuru rero zano makuru umurwi uje gutunganya amatora mu gihugu c'u Burundi seni mu mpfunyapfunyo washize ahabona icegeranyo c'ingene amatora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze muri ico gihugu mu mwaka uheze turemeza tutarya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya bibiri na mirongo ibiri yagenze neza cane uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurwi seni ujeje gutegura amatora mu gihugu c'u Burundi mu mugambwe senel waronse ikibanza ca kabiri muri ayo matora bo babandanya kwemeza ko yaranzwe n'utunenge tutari duke u rwanda rwishuye bamwe mu bashingamateka n'abakenguzamateka b'amerika basaba irekurwa rya paul rusesabagina ruvuga ko ivyo basaba binyuranye n'amategeko mwagezwe hirya nino ku isi itegeko rishasha ry'ubushinwa ryemerera abasirikare b'ico gihugu kurasa ubwato bw'ibindi bihugu riteye impungenge abakurikiranira hagufi politike y'amakungu aya makuru yose arimwo n'ay'ubutungane bwa uganda bwahanye abasirikare bakubise abamenyesha amakuru turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abasesangura ivya politike bavuga ko itegeko rishasha ry'ubushinwa ryemerera abasirikare b'ico gihugu kurasa ubwato bw'ibindi bihugu mw'ibahari ry'ubushinwa rigamije kubangamira ibihugu vyo muri aziya bishigikiye leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu jeffrey mutagoma nivyo atubwira itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka urwego rukuru rushyiraho amategeko mu bushinwa rwemeje ko abasirikare barinda imipaka y'icyo gihugu yo mu nyanja bashobora gukoresha ingufu iryo tegeko rivuga ko bemerewe gukoresha uburyo bwose mu guhagarika amato y'amahanga harimo no kuba bakoresha intwaro zo mu mato ya gisirikare y'ubushinwa ubushinwa bufite ubwato bugera kuri magana abiri ku mupaka wabwo wo mu mazi ubwo bwato buhura n'ubw'ibindi bihugu nka Malaysia, Filipine na Vietnam nabyo bivuga ko bifite uburenganzira ku nyanja mu majyepfo y'Ubushinwa ihera Hong Kong ikagera muri Indonesia y'epfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikunda kunyuza ubwato bwa gisirikare muri ayo mazi mu birometero bitatu n'igice uvuye hari umupaka w'Ubushinwa mu rwego rwo kwihaniza Ubushinwa no kubwereka ko ishyigikiye ibyo bihugu byo muri Aziya y'epfo bivuga ko bifite uburenganzira bumwe n'ubw'Ubushinwa kuri iyo nyanja. ubushinwa bwo buvuga ko bwihariye mirongo cyenda ku ijana by'iyo nyanja ariko ibindi bihugu bikabibona nko kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga imipaka yo mu mazi ibihugu bitatu byo muri aziya y'epfo ndetse na taiwan na brunei bidakunze kuvuga byinshi byanga ubushinwa kubera gahunda yabwo yo gushaka kwigarurira ku karere cyane cyane mu birwa bya paracel na spratly ubushinwa bushyigikiwe n'ingabo zikomeye kurusha izindi muri aziya zikaba iza gatatu mu gukomera ku isi bwubatse ku turwa duto ibihugu byo mu majyepfo ya aziya byemeza ko ari ubutaka bwabyo hafi y'utwo turwa hazwiho kugira umusaruro mwinshi w'amafi ku barobyi no ku bucukuzi bwa peteroli yo munsi y'inyanja jeffrey mutagoma urakoza muri leta zunze ubumwe za amerika umushikiranganji ajeje ubutungane yashikirije sentare ikirego ku bantu batatu bo mu gihugu ca korea ya ruguru bagirizwa kwiba amamiliyari y'amadolari bakoresheje ubuhinga bwa none thomas kamirindi tubandaniriza ino nkuru waduteguriye umushinjacyaha yatanze ikirego mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruri mu mujyi wa los angeles muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika abo akurikiranye bitwa yona shang yok w'imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko kim il w'imyaka makumyabiri n'irindwi na pak yin hyok w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yemeza ko bakorera inzego z'ubutasi z'igisirikari cya korea ya ruguru ikirego gisobanura ko aba bagabo batatu bibiye leta yabo muri rusange akayabo k'amadolari miliyari imwe na miliyoni magana atatu ku isi yose mu rwego rwo kunyura ku ruhande ibihano bikaze umuryango w'abibumbye wafatiye korea ya ruguru byatumye isanduku y'imari yayo ishirirwa mu yo bibye harimo miliyoni mirongo inani n'imwe bakuye muri banki nkuru y'igihugu cya bangladesh kiri ku mugabane wa aziya y'amajyepfo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu banyereje andi mamiliyoni mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bihugu bitandukanye nka leta zunze ubumwe za amerika pakisitani slovenia indoneziya n'ibindi n'ibindi umushinjacyaha asobanura ko yon shang yok kim il na park yim hyok ari bo bajura b'imari ba mbere bakomeye ku isi yose ariko ikibazo ni ukumenya uko bazatabwa muri yombi thomas kanyiringi na wewe urakenuye leta zunze ubumwe z'abarabu zabomaguye bimwe mu birindiro zabyo ziri muri eritre geoffrey mutaguma aragarutse igerura mu birindiro by'izo ngabo ryatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika bimaze kubona no kugenzura amafoto yafashwe n'ibyogajuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta z'ubumwe bw'abarabu zari zashoye amadolari abarirwa muri za miliyoni mu kubaka icyambu n'ikibuga cy'indege ahitwa asabu muri eritrea mu birometero mirongo irindwi ivuye yemen zabikoreshaga kwinjiza muri yemen intwaro ziremereye n'abasirikare bavuye muri sudani bashyigikiye arabiya sawudite n'ihuriro yari iyoboye mu ntambara ryarwanaga n'inyeshyamba z'abahuti zishyigikiwe na irani amashusho yafashwe n'ibyogajuru agaragaza ko nyuma yo kuva muri iyo ntambara leta z'ubumwe bw'abarabu zatangiye gukura ibikoresho byazo muri ako gace no gusenya zimwe mu nyubako zari zahubatse abategetsi ba leta z'ubumwe bw'abarabu ntibashubije ibibazo babajijwe n'ibiro ntaramakuru bya amerika eritreya yari yarakodesheje leta z'ubumwe bw'abarabu aho hantu ngo zihakorere imyaka mirongo itatu nayo ntiyabishubije byabajijwe ambasade yayo iri washington dc
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda dusamiranira kuri fm zitandukanye ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu c'uburundi aho umurwi ujejwe gutunganya amatora seni washize ahabona icegeranyo c'ingene amatora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze mu mwaka uheze uwo murwi wemeje ko ayo matora yashikanye ku butegetsi president evariste ndayishimiye yagenze neza cane mu mugambwe senel watahukanye ikibanza ca kabiri ukaba utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu n'ubu bo baracemanga ko ayo matora yaranzwe n'utunenge twinshi ibindi na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda turemeza tutajya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya bibiri na mirongo ibiri yagenze neza cane uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi seni utegura amatora mu Burundi ariko arashikiriza icegeranyo c'ingene amatora yabaye ku mwaka uheze yagenze Kazihise yemeje ko ayo matora yagenze neza mu mahoro n'umutekano noneho akuzuye ntikamurikwa umukuru w'igihugu arahangamye inama nshinga amateka na nkenguza amateka zirasasa inama z'amakomine zirakora ukuri kwamye inama z'imitumba na karitiye ziri ku murimo ni amatora yashikanye perezida evariste ndayishimiye umukandida w'umugambi cnd fdd ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku majwi mirongo itandatu n'umunani n'ibicindwi ku ijana umugwi seni watangaje ko icyatumye amatora agenda neza ari inyigisho zatanzwe mu gihugu zerekeye ingene abanyagihugu bakwiye kwigenza mu bihe vy'amatora arashima ko n'uburyo bwose bwakoreshejwe bwatanzwe na leta gusa amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine yabereye umunsi umwe itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze umugwi seni uvuga ko harimwo akarusho ntitwarinze guha amaboko abatayakira mu kugira dutume kw'ibikoresho nkenerwa by'amatora kuko uburyo bwariho ku vyerekeye kwegeraniriza ku isango rimwe amatora atandukanye nk'uko vyagenze biratuma koko uburyo bwari bukenewe igihe itora rimwe rimwe ryisangije isango bugabanuka inzego zijejwe ubutungane turashima cane uruhara abari muri izo nzego bagize mu kuba hafi y'abenegihugu kugira babatunganirize canke bahane ivyaha vyo mu matora turakenguruke kandi imigambwe yose yitavye amatora hamwe n'abitoje bose amatora aba mu ituze ibivuyemwo barabyakirana urweze amahoro ni yose mu gihugu yamara umugambi sanel watahukanye ikibanza ca kabiri n'amajwi mirongo ibiri nane n'igice kimwe ku ijana siko ubibona wowo n'ubu uracemeza ko amatora yabayemwo ubusuma uwo mugambwe ndetse waritwaye muri sentare yubahiriza ubwiriza wa shingiro gusa iyo sentare yahavuye itangaza ko ibirego vy'ubusuma bw'amatora vyatanzwe n'umugambi senel atashingiro bifise kuri uyu wa kane icegeranyo ca nyuma c'ayo matora kimaze kuja habona ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico uwo mugambwe ubivuga ko umuvugizi wawo terence manirambona nta kinini yashatse gushikiriza gusa uwo mugambwe wemeje ko hari abanywanyi bawo barenga amajana abiri bafashwe igihe c'amatora n'ubu bagifunzwe agasaba ko borekugwa naho uhakanye ibyavuye mu matora uwo mugambwe waremeye kuja muri leta no mu nama nshingamateka agaton rwasa atwara uwo mugambwe yabwiye ijwi ry'amerika ku nzu uheze ko ari mu ntumbero yo kwitegurira amatora azokurikira hari mu birori byo guhimbaza imyaka ibiri umaze wemerewe n'amategeko yanahanuye abanywanyi biwe ko batocika intege n'aho batatsinze ngomba kubatera intege hariho abadebukiwe bamwe bariyumvira mbere no kuvuga baranavuga ngo ntibazosubira kujya mu matora wa wundi iti n'imana irabizi nta kibi imana itakizi kandi ikintu cyose kibera umwanya wacu kandi ndabasabe musubire muhaguruke ibikorwa ntibyahagaze kubera amatora aheze kuko amatora aheze utegura ayandi hirya no hino inyangamugayo ziratunganya ibikorwa bikaburabutswa abantu bagiye kuborana muri perimanase ngo ntibishoboka ntanya nka mugayo irota ihungabanya umutekano umugwiseni wamenyesheje ko ku miliyaridi zirenga mirongo icenda n'indwi wari wahawe na leta yo gutegura amatora hasigaye amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga mirongo ibiri n'icenda pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru urakoze cane kuyavugwa ku rwanda inyuma y'ikete bamwe bagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika bandikiye umukuru w'u rwanda paul kagame basaba ko paul rusesabagina arekurwa umushikiranganji w'ubutungane muri ico gihugu yarasubije iryo kete ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ibaruwa ry'umushikiranganji businge ryagiye ahabona iry'abanyamerika rimaze kuja naryo nyene ahabona ku munsi wa kabiri mugenzi wacu thomas kamirindi aducishiriza amaso ku nyishu u rwanda rwarungikiye amerika minisitiri businge aragira ati murasaba perezida wa repubulika kwivanga mu mikorere y'inkiko kandi binyuranyije n'amategeko nta na hamwe ibaruwa yanyu ikomoza ku byaha bikomeye rusesabagina n'abo bareganwa cumi n'umunani bashinjwa mu bitero bitatu bitandukanye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umutwe wa gisirikari w'ishyaka rya rusesabagina wishe abasivili icyenda urasahura uranatwika rusesabagina yarabyiyemereye muri videwo yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani minisitiri businge arakomeza muri iyi baruwa ati ntaho ifatwa rya rusesabagina rinyuranyije n'amategeko nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rubibona rwakurikije impapuro zo kumuta muri yombi zari zimaze igihe iyi ni inzira y'amategeko yemewe mu rwego mpuzamahanga harimo na leta zunze ubumwe za amerika minisitiri businge agaragaza ko rusesabagina nk'undi muturage wese afite uburenganzira ku butabera butabogamye kandi bunyuze mu nzira z'umucyo aragira ati nshimishijwe n'uko leta zunze ubumwe za amerika ibikurikirira hafi nejejwe kandi n'uko ikigo cy'urugaga rw'abavoka bo muri amerika kigenzura uburenganzira bwa muntu center for human rights of the american bar association n'umuryango uharanira ubutabera the cluny foundation for justice basabye kuza gukurikirana urubanza rwa rusesabagina tubahaye ikaze mu rwego rw'amabwiriza y'urukiko agenewe indorerezi zose zibishaka abadiplomate batandukanye barimo n'aba leta zunze ubumwe za amerika bakurikiranye inzira zose z'ibanze z'urubanza bafite uburenganzira bwo gukomeza kurukurikirana minisitiri w'ubutabera w'u rwanda arakomeza ati kubera ko rusesabagina afite ubwenegihugu bubiri bw'u rwanda n'ububirigi abadiplomate b'ababirigi bamusura buri gihe cyose babisabiye n'umudiplomate wa amerika nawe yamusuye igihe yabisabye nta kibazo ubuzima bwa rusesabagina bufite kandi abashinzwe iby'ubuzima muri gereza afungiyemo bahora bakora uko bikwiye kugira ngo avurwe igihe cyose abikeneye avugana kenshi n'umuryango we afite kandi abamwunganira mu by'amategeko yihitiyemo ndibwira ko muha agaciro ubuzima bw'abanyarwanda bose kimwe kandi ko mutagamije kwimika umuco wo kudahana ku byaha biremereye nk'ibyo rusesabagina ashinjwa igikuru ni ukureka ubutabera bugakomeza akazi kabwo mu nyungu z'umubano wa leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda iyo rero yari ibarwa ya minisitiri johnson busingye w'u rwanda kuri bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika basaba ko rusesabagina afungurwa hagati aho ejo kuwa kabiri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ned price mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nawe yagarutse kuri uru rubanza rwa paul rusesabagina avuga ko bahaye amabwiriza ambasaderi wabo mu rwanda kugira ngo arukurikiranire hafi tukiri kuri no dosiye ya paul rusesabagina perezida w'u rwanda paul kagame yarahaye ikiganiro televiziyo y'amerika cnn aho yasiguye uko paul rusesabagina yagejeje mu gihugu cy'u rwanda amajwi ya perezida paul kagame asubigwamwo mu kinyarwanda na mugenzi wacu eric bagira uwusa umviriza
byari biciye mu mucyo cyane kandi byubahirije amategeko mu by'ukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bibi cyahoze akora mu bihe byashize rero yari agiye mu burundi ntabwo yari agiye i dubayi nk'uko bamwe mu bantu babivuga dubayi yarahanyuze gusa nk'uko shikago yahanyuze yari avuye muri leta zunze ubumwe za amerika ntiyari yiteze kwisanga i kigali sinitaye ku cyo yari yiteze niba yari yiteze kujya i burundi guhura n'abantu bakoranaga cyangwa yayoboraga mu guhungabanya igihugu cyacu ni iki mugomba cyangwa undi muntu oya oya oya oya kumuzana cyangwa kumuyobora akazi kigali kuvuga ko binyuranije n'amategeko ni ibintu bihabanye cyane bidasubirwaho noneho kuri we yakoranaga n'umuntu ukomoka mu burundi sibyo mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu uwo muntu nyine yafashe icyemezo cyo kumuyobora i kigali umuntu bakoranaga yizeraga kandi leta yakoranaga n'uwo muntu yizeraga ni gute leta yabazwa iby'icyo gikorwa ibyo byose ntibigomba kujya kure y'ukuri cya mbere rusesabagina ni umuturage w'iki gihugu wakoze ibintu biteye ubwoba yakoze ibyaha numvise ko afite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu ibyo nta kibazo nta n'ikibazo mbifiteho ariko hagati aho arareganwa n'abandi bantu ntabwo ari wenyine kuri aho ngaho agomba kuburanishwa ibyo nabyo ni ibigomba kurebwaho ibyo rero kuvuga ngo agomba gufatwa wenyine agafatwa mu buryo budasanzwe ibyo ntibizakora ikibazo kiri mu rukiko kuri abo bose bagiye kuburanishwa kandi ni ngombwa ko haba ubutabera buboneye
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaja kuyavugwa muri uganda nk'uko nari nabibemereye ariko imbere yaho tubanze dusubire gato mu gihugu cy'u burundi aho amashyirahamwe yo gutumatumana ko amakuru kuva ubu atacemerewe gushinga iminara mu bibanza biri hagati y'imihana abahaba batabanje kugishwa inama mu vyigwa vyo kwiga ingaruka bishobora kubagirako abanyagihugu bo mu ntara ya cibitoke ahubatswe rimwe mu mahinguriro azokwimugwa barashima zino ngingo rushasha izo ngingo none zafashwe kubera iki inyishu ni mu nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije asigura ko amashyirahamwe amwe amwe akorera mu mihana y'abantu yashinzwe mu kajagari kandi ko atera indwara nyinshi abanyagihugu n'iminara y'amashyirahamwe yo gutumatumanako niko kuko imbere y'abashingamateka kuri uwa gatatu ku mugoroba Deogide Rurema yavuze ko kuva ubu ata minara izosubira gushingwa haba abantu mu gihe ivyo bibanza bene kubibamwo batagishijwe inama ayari mu nama nshingamateka mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi gusigura itegeko rishasha rigenga ibidukikije hariho umuntu avuga ati jewe iyi pasere ndayiguhaye yishiremo antene none ubu imbere y'uko baprasa iyo antene republique concernée izogira ico iterereye bariko baragira rezitide impact environnemental none ibi ntimwumva ko ari ikintu gikomeye cyane mwebwe bakayizana muri karti wanyu murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremwo muri analyse d'impact environnemental ibi ntibyabaye unapasa siereja hanyuma tugasanga abantu bagwaye iki ni ikintu rero mumva ko na kanovera tuzanye rurema ajejwe ubushikiranganji bw'ibidukikije yemeza kandi ko myaka ishize hari abantu batera ubwoba bamwe mu bategetsi nawe nyene arimwo mu gihe baba bariko bakora ku bw'inyungu rusangi yizeza ko bitazongera kuri leta mvyeyi amenyesha ko ikorera mu runani ku bwiwe bikorwa vyinshi bidakurikije amategeko biterwa n'abantu bakunda amafaranga hamwe no kwikunda kw'abandi bantu bamwe bamwe avuga ko mu ntumbero yo gukomeza urugamba rwo gukorera no gukingira abanyagihugu leta ijejwe amashirahamwe yubatswe hafi y'ahatuye abantu agiye kwimurwa barabizi twama twavuze kugira ama pretretema imbere y'uko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire ubu tuzogira evaluation hari ayo tuzosaba y'uko yidelokaliza hari n'ibyo tuzosaba y'uko bahindura mwarumvise nka buseko tumaze kwanariza neza twavuze tuti nta yindi solisiyo ntibapfe hariya bari ni mu bene gihugu ubu turiko turabaronderera ahandi muca mwumva yuko nibi bizotorerwa umuti atari bya kera gusa iryo shirahamwe buseko rihingura isima ni ry'umugwizatunga w'umunyarwanda y'abatwa tribert rujugiro rirahitwa karurama mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'uburundi abahabaye incuro zitari nke baridoze basaba yuko ryokwimugwa bakemeza ko imyotsi hafumbuka yonona ubuzima bwabo hamwe n'ibakikije kuri uyu wa kane abaganiriye n'ijwi rya amerika berekanye akanyamuneza ariko basaba ko haba n'izindi ngingo mperekeza zirimwo gushumbusha abagwaye n'amazu yabo yononekaye twebwe ubwacu ahubwo twasaba ko n'ubu nyene yohava kugira ngo amagara yacu agire ntasinzikara cyane no gusinzikara twaramaze no gusinzikara gusa n'ahandi bazabuze abana umuntu atembagara tutazi ukuntu twapfuye ariko arasinzikaye rwose abana bo barumva n'ikibazo twebwe turashobora no kuvuga ngo umugabo we akaja gutembera akataha bwije mbwa umwana we yirwa ngaho abantu birwa ngaho urumva ko bo bapfuye nta buzima buhari bahagaze cyane kuyimugwa mugabo nk'abantu twamaze igihe kinini tumaze imisi twana nayo twanywa iryo vumbi tukarifungura mu ndya tukaryamana naryo mu gitanda inyuma y'imugwa yaryo ntabwo tuzi ingene ubuzima bwacu buba bumeze byasaba rero ko bahagararako n'ingingo yindi y'akababaro ku bantu bahabaye babanye naryo usanga hasohoka isima nyinshi ikajya abanyagihugu akaba ariyo dufungura paraporo yija mu magunira ahubwo batwara mu kubakisha amazu jewe umwe mu benegihugu baba ngaha mu cibitoke hafi y'ihinguriro buseko turashima ingingo y'umushikiranganji w'ibidukikije arashikije imbere n'amashingamateka yuko ihinguriro buseko rishobora kwimugwa rigatwarwa ahandi mu by'ukuri ihinguriro tubanye nabi cane bivanye n'ukuntu itigita tukabura amahoro tukarugusinza n'intumo iva kuri nyahinguriro ugasanga mu byo uri kurafungura mu mpuzu wanike impuzu ugasanga ni isima gusa ibyo wanikiye ku mbuga ugasanga ni isima gusa mu by'ukuri iyo ngingo turayishima hamwe yoshyirwa mu ngiro biba byiza cyane gusumba ntibibe ibyohera mu majambo gusa mu bisanzwe twe turafise inkurikizi imbi mu buzima bwacu bivaye n'ibyo dufungura amazi tunywa byose usanga ari isima gusa kumuri dushobora kuba twarandukiwe cyari dushobora kuzogira ingaruka mbi mu buzima bwacu bwa minsi yose bivanye n'imyaka tubayeho dukoma induru tuvuga ico dusaba leta nuko bishira mu ngiro bikaba bishobotse vuba mbere byanashoboka mbere hakazoneka n'abaganga b'abahinga bashaka kudupima bakaraba kumbure ko ubwo buzima twawe muri iyo myaka yose atankurikiza imbi twari dufite mu buzima bwacu amazu yose uravye ku mabati ni isima gusa amabati y'imyaka itanu amaze gutangira kugwa ingese kubera isima igikurikiye n'amafisitire ari ku mazu inzu na, inzu zose naho zifite amashenaje inferieur n'abasuperire zosanga zatimigaga kubera uko gutigita kwa mu mashini umva rero ntituzi ko naho bokwimuka muga umva ko amazu tubayemo nayone nta buramba afise kandi twa twubatse kumbure bamwe bamwe mu makredi dusabye amakredi tutareza no kwishura ahamenze gacibomo kutareza kwishura niyo kredi eske uzoshobora kubaka iyindi gute ni kredi ya mbere utarayimara ibyo byose mwateza kubyiga mukaraba ko kumbure byoronka inyishu inezera abanyagihugu yego ntitwasebuse ko mugabo natwe murumva ko twe twagisenzikaye natwe tukaronka ico cuma kumbure natwe tuzobaho muri kazoza kacu n'imiryango yacu iteko rishasha rigenga ibidukikije ryemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ibindi birikubiyemwo ni ukubuza abantu bubaka mu bibanza vyegereye inzuzi n'ibiyaga hamwe n'urundi rwego rushasha ruzunganira ikigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije eroje buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabicuye ku masonga nkitangura sentare ya gisirikare muri uganda uno munsi yahanye abasirikare indwi bakubise amenyesha amakuru ku wa gatatu aho bari bari kurondera amakuru ahakorera ishirahamwe mpuzamakungu onu aho umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bobi wine yari gutanga ikirego ibindi kuri ino nkuru na ignatius bahizi akoresha rya amerika kampala muri uganda guhana abo basirikare byaje nyuma yo gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo generali david muhozi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru akagaya imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo ibyo byaraye bibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu mujyi wa kampala abanyamakuru bagera ku icumi barakubiswe abandi barakomereka uwo mukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo ti ibyabaye birababaje cyane reka mfatireho aka kanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko
in an illegitimate way.
umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare barindwi barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame b'igisirikare cya uganda abo basirikare uko ari barindwi bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu buri gihe bari ku kazi nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru nk'uko bwana Steven Ouma Bwire umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union yatangarije ijwi rya Amerika We think that uh, these actions
ati twibaza ko ibi bikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kuburizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya leta byose kugeza ubwo leta ishizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushyiraho iterabwoba ryinshi bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ntabwo ariko bimeze twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayo ari yo yose tudafite uruhande tubogamiye ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri afurika naryo ryunganiye iryo muri uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo mu itangazo basohoye basabye perezida museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri uganda hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu basabye leta kubahiriza amategeko ya uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri afurika ariko ibimaze iminsi biba bitanga ishusho y'uko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane ignatius sibahizi ijwi ry'amerika uganda ignatius bahizi arakoze kandi ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo hategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na edi rwema byashyizwe hamwe na fatuma rimasi karara twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose murara haryana ahataryana harara umwansi ahanje diane ninahazwe turaza kuba turi kumwe mu gatondo mu makuru azobagezweho mu kurindira mugira ijoro ryiza mubaye no mu byanyu